iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mu rwanda urwego rw'umuvunyi n'ikigo cyiyemeje guhashya ruswa Transpa- transparency rwanda birasaba ko hashyirwaho urukiko rwihariye rwakurikirana gusa abaregwa ibyaha bya ruswa ndetse bagasaba ko umuntu uhanwe n'icyaha cya ruswa yajya asabwa kugaruza ibyo yanyereje aho guhabwa igihano cyo gufungwa gusa ibi byavugiwe mu muhango wo kumurika icyegeranyo cyasohowe n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa ku wa gatatu w'icyumweru gishize inzego zinyuranye ziganjemo iza leta zamurikiwe icyo cyegeranyo zongeye kugaragaza ko hakwiye kujyaho amategeko yihariye n'inkiko zihariye zagira uruhare mu guhangana n'abakora ibyaha bya ruswa ubwo icyo cyegeranyo cyashyirwaga ahagaragara umunyamakuru w'ijwi ry'amerika sumuta akabo yari ahari reka tubibutse ibyahavugiwe mbere y'uko tujya mu kiganiro muri isanga nyirizina
mu muhango wo kumurika icyegeranyo cyasohowe n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane wabaye kuri uyu wa gatatu inzego zinyuranye ziganjemo iza leta zamurikiwe icyo cyegeranyo zongeye kugaragaza ko hakwiye kujyaho amategeko yihariye n'inkiko zihariye zagira uruhare mu guhangana n'abakora ibyaha biganisha kuri ruswa ku mugabane wa afurika u rwanda rwaje ku mwanya wa gatatu mu bihugu biri ku isonga y'ibihugu bitihanganira ruswa ariko hakaba abasanga kuza ku mwanya wa mbere bidasobanuye ko ruswa yacitse mu gihugu madame ingabire makire umuyobozi wa transparency rwanda ngewe uriya ni n'umwanya nta- ntishimira rwose eh, kubera ko ndibaza ngo ese nk'abariya botswana yigira mirongo itandatu twebwe tubuze iki ni ukuvuga ngo tugomba kumenya ko hari ikibazo hari hari ahantu tuta imvugo itajyana n'ingiro ubwo natwe ure- uroha mu karere iwacu tu- turi mu karere k'abaswa niko navuga twigana n'abaswa noneho tukabarusha Eh, wenda tukagira ubuswa buke kuri bo nicyo ngewe mfata ko aricyo bivuze aha ni naho ngira nkagira ikibazo nkavuga ngo ubukwere u rwanda dukwiye kuba twishima tureba abantu badusarawundinze abantu badukikije abo aribo mu mpamvu zivugwa ko zituma ruswa idacika havuzwe amategeko ajenjekera abafatiwe muri iki cyaha bwana vincent munyeshyaka ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu aho bigaragara yuko gukurikirana umuntu byonyine bidahagije ahubwo ago- no kugaruza ibyangiritse cyangwa se ibyatwawe umutungo wa leta cyangwa w'abaturage nawe ukaba wakongera kugaruka kuko mu byo twabonaga mu minsi ishize wasangaga bavuga ati uwo muntu yarahanwe yarakurikiranywe yarafunzwe ariko buriya ndagira ngo mbabwire ko bishobora no kubamo investment option umuntu ukwiba miliyari ukamufunga imyaka itanu akagaruka akayakoresha na- ntabwo ari igihano transparency rwanda n'urwego rw'umuvunyi nabo bavuga ko urwego rw'ubutabera ruri mu zituma iki cyaha kidacika madame ingabire makire ukuriye uyu muryango ndetse na bwana musanga batware clement umuvunyi mukuru wungirije bagarutse kuri iki kibazo cy'amategeko ngewe njya njya mu nkiko hari nk'urubanza rw'umuntu wanyereje ntabwo ndumva umushinjacyaha a- a- asaba icyo kintu cy'uko agomba no kuryozwa ibyo yatwaye yigira gusa ku bihano bamufunga imyaka ingana itya bamuca amande angana atya. mu gihano bamuhaye bamushyiriremo no kugarura ibyo yatwaye bivanwe mu mutungo we niba atabigaruye ku neza bivanwe mu mutungo ku ngufu za leta ikindi ni uko hagomba kuba ubunyagwe bw'umutungo waturutse ku byaha bya ruswa n'ibyaha bimunga ubukungu kubera ko rimwe na rimwe abacamanza bakunze kwirengagiza iyi ngingo kandi itegeko rihari mu cyegeranyo cyashyizwe hanze n'umuryango mpuzamahanga ugamije kurwanya ruswa n'akarengane Transparency International iki cyegeranyo gishyira u Rwanda ku mwanya wa mirongo itanu mu bihugu ijana na mirongo irindwi na bitandatu byo ku isi ku rwego rwa Afurika u Rwanda rukaza ku mwanya wa gatatu nyuma y'igihugu cya Botswana gihora kiba icya mbere mu karere u Rwanda ruherereyemo u Rwanda nirwo ruza ku mwanya wa hafi wa mirongo itanu ku rwego rw'isi Tanzania ikaza ku mwanya w'ijana na cumi na gatandatu Kenya ikaza ku mwanya w'ijana na mirongo ine na gatanu Uganda ikaza ku mwanya w'ijana na mirongo itanu na rimwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaza ku mwanya w'ijana na mirongo itanu na gatandatu Uburundi bukaza mu bihugu bya nyuma ku rwego rw'isi buza ku mwanya w'ijana na mirongo itanu n'icyenda mu bihugu ijana na mirongo irindwi na bitandatu naho ku rwego rw'isi ibihugu bigaragaramo ruswa nke haza Denmark ku mwanya wa mbere Nouvelle Zelande Finland n'igihugu cya Suwede Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali arakoze cyane umunyamakuru wacu asumuta kaboyi utwibukije uko byari bimeze ubwo icyo cyegeranyo cyashyirwaga ahagaragara mu rwego rwo kumenya neza ibikubiye muri icyo cyegeranyo kuri ruswa n'akarengane twatumiye umuvunyi mukuru wungirije w'u rwanda ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane bwana clement musanga batware bwana musanga batware ikaze cyane mu kiganiro muri isangano ku ijwi ry'amerika
ndabashimiye edi kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire kuri kiriya cyegeranyo
ku muntu utarashoboye kugisoma cyangwa se kucyumva mushobora kutubwira muri make cyane ingingo nkuru nkuru zikubiye muri iki cyegeranyo n'icyo leta y'u rwanda isabwa gukora kugira ngo ikomeze guhangana n'icyo kibazo cya ruswa
icyo navuga ni uko mbere yo gusobanura wenda ibigomba gukorwa cyangwa se uko duhagaze ndagira ngo nsobanurire abatwumva ruswa icyo ari cyo kugira ngo tubyumve kimwe twese ruswa ni igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kwifashisha umwanya ububasha cyangwa icyubahiro ufite mu rwego rwa leta mu kigo cya leta cyangwa ikigenga mu kigo cy'amahanga cyangwa umuryango mpuzamahanga biri mu gihugu cyangwa ububasha wahaye ku bw'undi murimo uwo ari wo wose ukabikoresha mu buryo bunyuranye n'amategeko wiha ubundi cyangwa waka indonke cyangwa gukorerwa imirimo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ruswa tuyifata kandi nk'igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kwigwizaho umutungo udashobora gusobanura inkomoko yemewe n'amategeko kwifashisha umwanya ufite ububasha cyangwa icyubahiro kugira ngo uhabwe indonke cyangwa ukorerwe imirimo mu buryo butemewe n'amategeko gutanga cyangwa kwemera gutanga impano yaba iy'amafaranga cyangwa indi ndonke kugira ngo hakorwe umurimo cyangwa igikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa mu rwego rwo kubororera uwakoze uwo murimo cyangwa icyo gikorwa byaba bikozwe na nyir'ubwite cyangwa se binyujijwe ku wundi muntu ruswa nanone tuyifata kimwe no kwakira cyangwa se gusaba kwemera kwakira impano yayo y'amafaranga cyangwa indi ndonke kugira ngo hakorwe umurimo cyangwa igikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa mu rwego rwo kugororerwa ku bw'uwo murimo wakoze muri make rero navuga ko ruswa tuyifata gutyo hari n'ibyaha dufata nk'ibyaha bifitanye isano na ruswa nk'itonesha wabo ikimenyane n'ibindi ibyo rero bikaba ari ibikubiye mu gitabo cy'amategeko hana ibyaha mu rwanda cyasohotse mu mwaka wa bibiri bibiri na cumi na kabiri ngarutse kuri icyo kibazo mwambajije muti iki cyegeranyo kiraduha iyihe shusho navuga ko denmark yaje ku isonga n'amanota mirongo cyenda mu bihugu birangwamo ruswa nkeya hanyuma u rwanda ruza ku mwanya
wa mirongo itanu wa mirongo itanu ku isi ruza ku mwanya wa gatatu n'amanota mirongo itanu n'ane ku ijana mu bihugu birangwamo ruswa nkeya muri make ndumva ari icyo nababwira ikindi navuga ni uko botswana yabaye iya mbere mu rwego rwa afurika muri bibiri na cumi na gatanu rifite amanota mirongo itandatu n'atatu ariko bakaba yarabaye mirongo itandatu u rwanda rukaba rwaragumanye amanota rwari rufite ariko ruzamuka mu mwanya kuko rwari ku mwanya wa kane ubu ruri ku mwanya wa gatatu
ku rwego rw'isi ku rwego rw'isi rwari ku mwanya wa mirongo ine na kane ubu ruri ku mwanya wa mirongo itanu ariko amanota yo ntiyahindutse ni iki gishobora kuba cyarateye uburyo ruhagaze muri iyi minsi
icyabiteye ni uko ibihugu byakoreweho isuzuma ibyo bihugu byiyongereye hiyongereyeho ibihugu hafi birindwi ibyo bihugu byose rero uko ari birindwi navuga nka bahamasi muri bibiri na cumi na gatanu ntabwo yari ihari ntabwo yakorewe isuzuma yagize mirongo itandatu na tandatu barbados mirongo itandatu na rimwe sentirikiya mirongo itandatu sevensa endi de grenadine mirongo itandatu dominika buruneyi mirongo itanu n'umunani grenada mirongo itanu na tandatu mu gihe u rwanda rwagumanye amanota rwari rufite mirongo itanu n'ane ku ijana ibihugu byose rero kuba byarajemo bikagira amanota makeya nako menshi ugereranyije n'u rwanda birumvikana ko umwanya twagize wahindutse ikindi ni uko ibyo bagenderagaho mu isuzuma ni ibyegeranyo cumi na bitatu hari ibihugu bimwe bakoreshaho basuzumaho ibyegeranyo bitatu gusa ibindi bagasuzuma ibyegeranyo byose nka cumi na bitatu nk'u rwanda bakora biriya byose barabisuzuma
hanyuma se bwana musanga batware clement nk'uko mu nkuru y'umunyamakuru wacu byari bimaze kugaragara kuza ku myanya ya mbere akenshi ngo ntabwo bisobanuye ko ruswa yacitse mu gihugu mwebwe muri iki gihe mu rwanda mubona intera y'uruswa ihagaze ite cyangwa se igaragarira mu buhe buryo
na biriya bihugu biza ku isonga na danimarike nubwo bifite amanota mirongo cyenda ku ijana ntabwo bifite ijana ku ijana botswana nayo nubwo iza ku isonga mu rwego rwa afurika ifite amanota mirongo itandatu ku ijana naho ruswa irahari nta gihugu na kimwe ku isi kitagaragaramo ruswa intera navuga iriho ngewe nemera ko ruswa mu gihugu cyacu irahari ariko icyo navuga ni uko hariho ubushake bwo kuyirwanya inzego zashyizweho ndetse hariho n'imikoranire y'inzego yaba urwego rw'umuvunyi polisi y'igihugu taransiparensi hariho n'uburyo bwashyizweho butandukanye yaba amategeko nk'ubu abaturage basabye ko icyaha cya ruswa cyaba icyaha kidasaza ikindi ni uko inama y'abaminisitiri yateranye mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatandatu hemejwe ko muri politiki y'igihugu n'ingamba zo kurwanya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo mu rwanda hashyirwaho urugereko rwihariye mu gucira imanza abishora mu byaha bya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo ndetse n'ibindi byaha bimunga ubukungu bwa leta ibyo byose rero ni ibigaragaza ko ruswa ntabwo duhakana ko mu gihugu cyacu idahari ariko n'ingamba ziriho haba mu rwego rw'amategeko ndetse n'inzego kugira ngo duhashye ruswa mu gihugu cyacu urakoze cyane bwana clement musanga batware kuri telefoni dufite abantu benshi hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira uruhare muri kino kiganiro reka duhere kuri emmanuel mwiriwe neza
mwiriwe cyane uri hehe
ndi kigali ikibazo cyawe
ndabanza gushimira umuvunyi cyane nshimira n'ijwi rya amerika muri icyo kiganiro mwabiteguriye ariko akabazo nagira ngo mubaze ntabwo ari akabazo kanini ni gato cyane namubazaga hari ukuntu bashyiraho imirongo yo guhamagaraho itishyurwa umuntu ahamagaraho abonye nk'utanga ruswa cyangwa se uyakira mbese iyo mirongo yaza kuyitubwira kugira ngo nk'abanyarwanda tuyifate ko ntawishimira ko ruswa yatangwa aho areba kugira ngo umuramutse abonye n'uyitanga cyangwa yakira abe yahita ahamagara mu buryo bworoshye ababe bafatwa bagahanwa urakoze emmanuel bwana musanga batware icyo kibazo cya emmanuel hari uburyo mutanga bwo korohereza abantu gutanga amakuru ajyanye na ruswa
nibyo rwose ndagira ngo nshimire emmanuel iki kibazo abajije hari umurongo utishyurwa ku rwego rw'umuvunyi ni rimwe icyenda icyenda taransiparensi intanashono rwanda capita nayo ifite umurongo wayo polisi y'igihugu nayo ifite umurongo bahamagara utishyurwa hari udusanduka tw'ibitekerezo dukoresha kandi imbuga nkoranyambaga ikindi ni uko ushobora no kutwandikira kuri imeri yacu y'urwego rw'umuvunyi hanyuma ikibazo cyawe tukacyakira hari mu rwego rw'amategeko ibyashyizweho twishimira nk'itegeko rirengera abatangamakuru ndetse n'itegeko ryo kubona amakuru access to information law ndetse na whistleblowers protection law
reka dufate undi ingabire mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
witwa ingabire ndi igikondo yego ikibazo cyawe
ikibazo nagiraga mbashimire ku mwanya nk'uyunguyu muba mwatugeneye wo kubaza ubuyobozi budukuriye dore ko kugira ngo tubugereho bamwe bitatworohera noneho nabazaga nti mu bijyanye na ruswa abantu hari igihe bafata umuntu aregwa ruswa akamufunga wajya kubona ukumva ngo yafunguwe kandi wenda ibyanyerejwe cyangwa se ruswa itagaruzwe ikindi cya kabiri nabazaga ruswa ijyanye n'igitsina numva iyo numva amakuru inshuro nyinshi ko numva ko nayo ifite intego imbere ruswa ijyanye n'igitsina nk'abayobozi icyo baba babitekerezaho dore ko ruswa y'igitsina yo itajya ipfa kugaragara ngo bagufate kereka bakuguyeho mu cyuho ese ni iki bakora nk'ubuyobozi cyangwa se ni iki bakora kugira ngo buri muntu wese usanze ruswa yumve ko niba yahanwe ruswa ayicike kuko ko ari ruswa ikindi nanone ese urwego rw'umuvunyi n'urwego rwa ruswa njye numva hakagombye ko wenda harimo ibyiciro bibiri
nk'ibihe
hakaba urwego rw'umuvunyi rwo gukurikirana iby'abaturage hakagombye numva hakagombye kuba hariho n'urundi rwego rurwanya ruswa perisoneri nibaza ko umuvunyi wungirije dufite kuri telefoni izo nizo nshingano ze zo kurwanya ruswa niko bimeze bwana musanga batwara
ndagira ngo nshimire ingabire uri gikondo ku bibazo abajije yari atangiye avuga ati kugera ku bayobozi ntabwo byoroshye ntabwo nakemeranya nawe kubera ko mu mushyikirano ari kuva kuri nyakubahwa perezida wa repubulika ahura n'abaturage natwe tugira gahunda zo guhura n'abaturage ndetse n'umuvunyi mukuru agira gahunda zo kwakira abaturage n'abandi bayobozi bose dusubiye no kuri rya tegeko ryo kubona amakuru buri muyobozi wese afite inshingano yo kwegera abaturage no kubagaragariza ibyo akora kugira ngo abaturage babigiremo uruhare mbese babifiteho amakuru ikindi aravuga ati hari abafungwa bagafungurwa hari ibimenyetso bishobora kuba bidahagije icyo gihe urumva ko udashobora gufungira umuntu ubusa nta kimenyetso ubundi kugira ngo umuntu afungwe hari ibintu bigomba kuba bishyize hamwe hari kuba hariho hagaragaza icyitwa ubushake bw'icyaha hakaba icyo twakwita ngo erema materiyeri cyangwa se ikimenyetso simusiga mbese n'amategeko ahana icyo cyaha izo ngingo rero uko ari eshatu nizo ngombwa kugira ngo umuntu ashobore gufungwa hari ikindi yari avuze ati hari icyerekeranye na ruswa ishingiye ku gitsina nibyo koko abantu barayivuga ariko ni ruswa igoye kubonera amakuru ndagira ngo wenda ntange nk'urugero hariho nk'igihe abantu baza batugana bagatanga amakuru bakatwereka nka esemesi akatwereka ubutumwa wenda nk'umuntu yamwoherereje niba amukuriye mu kazi avuga ati nutisubiraho nzakwirukana nk'icyo ntabwo ari ikimenyetso ushobora kujyana mu bushinjacyaha gukorera umuntu dosiye iyo uhamagaye wa muyobozi ukamubaza kuri ubwo butumwa bugufi yohereje kuri telefone ashobora kukubwira cyangwa umukozi arakubwira ati uriya muntu arakererwa cyangwa se ntakora amadosiye neza ugasanga rero ntabwo ari ikimenyetso gifatika washingiraho ntabwo tuvuze ko wenda iyi ruswa itanahari ikindi ni uko iyo umuntu afunguwe hari ibimenyetso simusiga hariho uburyo bwo kujurira usibye n'ubwo buryo bwo kujurira iyo hariho hagaragayemo ruswa cyangwa se akarengane bigaragarira buri wese urubanza wariyambaje inzego zose mu buryo bushoboka ushobora kwiyambaza umuvunyi mukuru ugasaba ko urubanza rwawe rwasubirwamo ibyo ngibyo urwego rw'umuvunyi rurabikora hari n'ishami ribishinzwe hari igitekerezo atanze avuga ati urwego rw'umuvunyi hagombye kuba hariho urwego rushinzwe gukemura ibibazo by'akarengane ndetse wenda n'urundi rwego rushinzwe ibyerekeranye na ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo nkubwiye ku miterere y'urwego rw'umuvunyi ndetse n'itegeko ribishyiraho namubwira ko hari umuvunyi mukuru ureberera urwego rw'umuvunyi hakaba hari n'abavunyi bungirije babiri umwe ushinzwe gukumira no kurwanya akarengane hari amashami akuriye hakaba n'umuvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo akaba ari ngewe akaba afite nanjye amashami nkuriye harimo ishami rijyanye no kwigisha abaturage ishami rishinzwe iperereza ku makuru ya ruswa ariko bakorana n'andi mashami atandukanye nk'ishami ry'imenyekanishamutungo ndetse n'izindi nzego mu rwego rwo gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu urakoze bwana Clement musanga batware iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tuganira ku cyegeranyo giherutse gushyirwa ahagaragara ni n'ikigo cyemeje guhashya ruswa Transparency rwanda ndetse hamwe n'ibiro by'urwego rw'umuvunyi kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika daniel mwiriwe neza daniel uranyumva mwiriwe neza
uri hehe
ndi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikibazo cyawe ni hehe muri kongo uherereye
muri kongo ahantu bita ibaraka
ibaraka ngaho ikibazo cyawe
rero nashaka gushimira leta y'u rwanda kuko kabisa iragerageza kurwanya ruswa nashaka gushimira ahubwo nifuza ko no mu burundi iwacu ni mu burundi nifuza yuko nawe kuko nyine bakakomeza kurwanya kuko ruswa turabizi n'indi cyane imara ubutunzi bw'igihugu none nashaka kubashimira cyane kubera uko bayirwaye
urakoze cyane daniel ibaraka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bwana musanga batware daniel we yasaga nk'ushimira gahunda mufite zo guhangana n'ikibazo cya ruswa ariko hari undi watwandikiye ku rubuga rwa facebook Chavez Castro yagize ati ruswa yo gucika bizagorana kuko hafatwa abariye ibihumbi bitanu kumanura ngo barya za miliyoni ntawubafata ibi ngibi ntibihurirana na bya bindi abantu bakunze kuvuga ngo hari ibifi binini bitajya bikorwaho
ndagira ngo ngire icyo mbivugaho ni uko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko ntabwo ushobora kwishora muri ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo ngo ugaragare noneho bakwihorere cyangwa se ukingirwe ikibabo mu gihugu cyacu ni zero tolerance to corruption ni ukuvuga ko ruswa yihanganirwa na gato hari ubushake bwa politike inzego zashyizweho ikindi ruriya rutonde urwego rw'umuvunyi rusohora buri gihembwe ni abahamwe burundu n'icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo ndetse n'igihano bagiye bahabwa haramutse hagize undi muntu uvuga ati hari umuntu runaka wishora muri ruswa wenda ntakurikirane twashyizeho ingamba zitandukanye nazivuze telefone itishyurwa uburyo bwo gutanga amakuru imikoranire y'inzego batugana rwose uwo muntu twamu- twa- twa makuru twayakira apfa kuduha amakuru gusa afite ibimenyetso kandi bifatika atari bya bindi bya munyangeri ikindi kintu navuga ni uko abayobozi bakuru dufate wenda nk'urugero nk'abaminisitiri ntaho bakunze guhurira ah, ni- ni- n'amafaranga amafaranga aba bashinzwe aba ari ba- abanyamabanga bahoraho baba bashinzwe politiki cyangwa se wajya nko mu turere ba meya eh, na ba ba gitifu b'uturere ba gitifu b'uturere nibo bashinzwe ku bijya- ibijyanye n'ibyerekeranyije n'imikoreshereze eh, y'umutungo ariko bitabujijwe ko bashobora gutanga inama ku mikoreshereze myiza y'umutungo w'ikigo
Mm. hanyuma ha- nku- uko mugenda mushyiraho ingamba zigamije guhashya no kurwanya ruswa ni nako abatanga ruswa nabo bagenda biga andi mayeri yo kugira ngo iyo ruswa cyangwa se izo nyorosho zishobore kubageraho Ah, hari uwi- ngira nibaza ko ari umukuru w'igihugu wigeze kuvuga ngo muri iyi minsi isigaye inagaragarira mu makwe aho kugira ngo eh, usanga umuntu atwerera undi eh, kugira ngo azamuboneho ikintu runaka ariko bitanyuze mu mafaranga ahubwo bikanyura muri iyo ntwererano Eh, uburyo bushya muhanganye nabwo mutari mwiteguye eh, mu bijyanye na ruswa n'uburyo itangwa ni nk'ubuhe waduha nk'urugero
Eh, wenda icyo nakubwira se nakubwira ngo uburyo bushya duhanganye nabwo ni ubu n'ubu kubera ko bamwe bashobora kubwururiraho wenda bakabumenya hanyuma barangiza eh, ntituzagere n'abo dufata icyo nakubwira ni uko hari eh, itegeko ryerekeranye n'imenyekanishamutungo buri muyobozi wese uteganywa n'itegeko kuva kuri perezida wa repubulika agomba gukora imenyekanishamutungo ku rwego rw'umuvunyi kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu hanyuma tukajya kureba niba ibyo batubwiye ari ukuri ku byerekeranye n'abakozi b'urwego rw'umuvunyi twe dukora imenyekanishamutungo eh, ryacu eh, muri sena ni ukuvuga ko iyo ushobora kuba warigwijeho umutungo mu nzira zitemewe n'amategeko cyangwa se ufite umutungo udashobora gusobanura inkomoko dutangira ikiganiro nababwiye ko ibyo ngibyo tubifata nk'icyaha cya ruswa kubera ko iyo abantu bakora imenyekanishamutungo uravuga uti ntunze imodoka cyangwa se ntunze inzu ukagaragaza inkomoko ndetse ukavuga n'agaciro igihe rero twebwe dukemanza agaciro wahaye uwo mutungo wawe dushobora kujya kugenzura tugakora ibyo twakwita wenda nka kontere verifikasiyo cyangwa se kongera kureba niba koko eh, agaciro wahaye ya nzu cyangwa se wa mutungo runaka ufite niba ari impamo abo rero twagiye tubafata ikindi nababwira agashya ubu dufite mu- muri iki gihe mu- mu rwanda twamaze kubona ko tumaze kubona ko eh, mu bijyanye n'itangwa ry'amasoko cyangwa se serivisi ariho hakunze kugaragara ruswa nababwira ko nk'ubushakashatsi bwakozwe muri bibiri na cumi na gatanu benshi mirongo itanu n'umwe ku ijana bavuze ko batanga ruswa kugira ngo bihutishe serivisi cyangwa se kugira ngo babone serivisi ubu icyo dushyize imbere ni ikoranabuhanga ubu mu rwanda twatangiye guko- ikoreshwa- itangwa ry'amasoko ya leta dukoresheje ikoranabuhanga minisiteri y'abakozi ba leta nayo iri kunoza eh, ibijyanye no gutanga akazi hakoreshejwe eh, ikoranabuhanga i rekiritimenti ku buryo ntawe umuntu ahurira n'undi ahubwo ari ikoranabuhanga ndetse no kubona ibyangombwa ari ibyangombwa byo kubaka cyangwa se biriya bindi byangombwa mwumvise urubuga rwitwa irembo ni ukuvuga ko icyo gihe ibintu bigenda byoroha uko abantu bagenda biga amayeri natwe niko tugenda twiga inga- dufata ingamba kugira ngo turebe ko ruswa yacika mu gihugu cyacu
Eh, ikindi tugaruke gatoya kuri cya kibazo kijyanye na ruswa ishingiye ku gitsina amakuru ndimo gusoma mu kinyamakuru igihe avuga ko urwego rwanyu rwashyizeho umukozi wigenga ushinzwe kwakira abasabwe ruswa ishingiye ku gitsina ngo ariko kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe urabyitabira cyangwa se ngo aze gutanga amakuru
abatanga amakuru kuri ruswa ishingiye ku gitsina koko ni bake nk'uko bigaragara ariko hari umukozi wihariye ndetse na nimero ushinzwe kwakira abo bantu kuba rero abantu batitabira gutanga amakuru dukomeza ubukangurambaga tubashishikariza ko bakomeza gutanga amakuru haba mu biganiro tugirana n'abaturage haba ku biganiro n'itangazamakuru aho muri gahunda nyinshi dukora z'ubukangurambaga tubikangurira abaturarwanda kubera ko ruswa ntabwo igira ingaruka hagati y'ibitanze n'uyakiriye gusa bigira ingaruka ku gihugu cyose dushishikariza rero abaturarwanda bose ko gukumira no kurwanya ruswa bigomba kuba inshingano ya buri muturarwanda
hanyuma se impamvu yaba ituma abantu batabikora byaba ari uko wenda batizeye ko umutekano cyangwa se amakuru babaha azaba muzayarinda ntamenyekane cyangwa se arindi mpamvu
icyo dukora ni ugukomeza kubashishikariza gutanga amakuru umutekano wabo urarinzwe kubera ko hari itegeko nk'uko nabivuze mu kanya rirengera abatanga amakuru wiso borowazi porotekisheni lo ni ukuvuga ko abatanga amakuru umutekano wabo urinzwe kandi bagirirwa ibanga ku buryo nta mpungenge zihari urabona kugira ngo mindset cyangwa se imitekerereze y'abantu ihinduke bigenda bifata igihe ni process ni igihe kugira ngo abantu bigishwe bashobore kubimenya bumve ko gutanga amakuru ari inshingano
ikindi wenda nakwifuza kumenya mushyira imbaraga nyinshi cyane mu guhangana na ruswa muri leta hanyuma mu bikorera ku giti cyabo byo byifashe gute
nabo ntabwo turwanya ruswa muri leta gusa turwanya ruswa aho yaboneka hose abikorera urwego rw'abikorera mu gihugu cyacu turakorana nakubwira ko nk'umwaka ushize twagiranye ibiganiro muri bibiri na cumi na gatandatu ndetse na bibiri na cumi na kane twaganiriye n'abikorera ku bijyanye na ruswa ikunze kuvugwa mu mitangire y'amasoko ya leta hari n'ingamba twafashe hari n'ibyo basabye bifuza ko byashyirwa mu bikorwa nk'uko buri rwiyemezamirimo wese yagombye kugira icyiciro abarurirwamo mwumvise ko nko mu gihugu cyacu nk'abubatsi bafite ishyirahamwe ryabo babarurirwamo abafite amahoteli bafite icyicaro icyiciro cyangwa se shambure itsinda baherereyemo ni ukuvuga ko ubwabo hagati yabo hari n'uburyo bagenda bisuzuma bakareba umuntu ubangiriza izina bakinenga bagafata ingamba ariko natwe tukabafasha tukabunganira haba mu rwego rw'amategeko tukabagira inama kuko nko mu nshingano z'urwego rw'umuvunyi ntabwo ari ukwigisha gusa harimo no gutanga inama inama haba kuri leta ku miryango itegamiye kuri leta ndetse n'abikorera
ikindi bwana musanga batware umuyobozi wa Transparency rwanda mu kiganiro mwagize ku wa gatatu w'icyumweru gishize yagize ati ntashimishijwe n'umwanya u rwanda rurimo ngo wenda rushobora kuba rwitwara neza mu karere ka muzwe n'icyo kibazo mwebwe mubibona gute
urebye icyo navuga ni uko nanjye uriya mwanya ntabwo navuga ko mwishimiye nkurikije ubushake bwa politiki buri mu gihugu nkurikije ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu numva ko twagateye intambwe eh, tukaza imbere Eh, ukibaza uti ese wenda nka botswana eh, iza ku isonga muri afurika n'amanota mirongo itandatu ku ijana ni iki baturusha ariko wenda reka ngereranye gato botswana n'u rwanda botswana ni igihugu gifite abaturage eh, hafi miliyoni ebyiri eh, n'igice urwego rushinzwe kurwanya ruswa muri botswana rufite abakozi eh, hafi magana abiri na mirongo itandatu mu gihe twebwe tutanageze no kuri mirongo irindwi ni ukuvuga ko dukora ibishoboka byose eh, mu bakozi dufite bijyanye n'amikoro y'igihugu cyacu ku buryo twifuza ko mu ngamba tugenda dufata eh, ku buryo mu bitekerezo tugenda dukura ahandi twagombye gutera indi ntambwe natwe tukaba aba mbere mu rwego rwa afurika mu gihugu kirangwamo ruswa nkeya ndetse byanashoboka
Tu- turakumva bwana musanga batware bwana clement musanga batware dushobora kuba tumubuze kuri telefoni reka twongere tumushakishe hanyuma tugaruke dukomeze ikiganiro muri isanga aho kuri uyu munsi twibanza hanini ku kibazo cya ruswa mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu rwanda aho mu cyumweru gishize hasohotse icyegeranyo kigaragaza uko ruswa yifashe ku isi ni mu kanya rero turagaruka n'umutumirwa wacu clement musanga batware ni umuvunyi wungirije w'u rwanda ushinzwe kurwanya ruswa
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi tuganira n'umuvunyi wungirije w'u Rwanda ku bijyanye na raporo iherutse gushyirwa ahagaragara ku buryo uko ruswa yifashe ah, mu- haba mu rwanda cyangwa se no mu karere k'ibiyaga bigari Ah, bwana clement musanga batware mbere y'uko dutandukanaho ah, wari urimo uvuga zimwe mu ngamba mugerageza ah, gufata kuko nawe uvuga ko ah, umwanya mufite mu bijyanye no guhangana no kurwanya ruswa atari wo mwanya mwifuza ah, mwakabaye mwifuza kuba murushaho gukora neza kurusha uko mukora muri iki gihe
Eh, nibyo eh, twa- urebye i- imiyoborere y'igihugu cyacu ubushake bwa politike eh, ndetse ni- n'ubu- n'imikoranire y'inzego twagombye kugira umwanya urushije uyu nguyu kuko nka botswana iza ah, ku isonga muri afurika n'amanota mirongo itandatu irangwamo ruswa nkeya Ah, navugaga ko ifite abaturage batageze kuri miliyoni ebyiri n'igice mu gihe eh, nk'abakozi bo muri komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa ah, barenga eh, hafi magana abiri mirongo itandatu twebwe twaba tunageze no kuri mirongo irindwi ni ukuvuga ko twebwe bitewe n'amikoro y'igihugu cyacu mu bushobozi buhari dukora ibishoboka byose kugira ngo turebe uburyo eh, twahangana na ruswa mu gihugu cyacu kubera imiyoborere myiza ubushake bwa politike ndetse n'imikoranire y'inzego ndetse n'uburyo u rwanda rugenda rutera imbere hari ibihugu byinshi biza kwigira ku rwanda Ah, nko mu minsi ishize hari intumwa za nigeria zari mu gihugu cyacu ku wa gatanu hari abo muri malawi eh, bari bamaze iminsi basura urwego rw'umuvunyi bareba ibyo dukora ni ukuvuga ko uyu mwanya turiho eh, twagombye gutera indi ntambwe tukaza ku isonga muri afurika mu bihugu birangwamo ruswa nkeya urakoze cyane reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika jean marie mwiriwe neza
Niriwe uri hehe
twe ndi bujumbura Ikibazo- Burundi ikibazo cyawe
ikibazo uriko uraraba ku bintu bijya nka ruswa mu Burundi nti- mu- mu bihugu byose ntibizokwigira rugabanuka kubera ubu bintu byose byaramaze kuduga kubera bifatanijwe n'ubukene yaba uwo ari we wese agufashe naho umupolisi ntashobora kukurekura kuri gusa naho wogira gute kubera ibintu byamaze kuduga bi- ruswa ntibyo kugira ruhera kubera byose bifatanijwe n'ubukene nicyo gituma turiko turaraba ruswa nta kintu na kimwe tubona cyose na kiduhagarika ruswa mu bihu- mu bi- muri muri afurika byose Ur- urakoze cyane jean marie Ah, bwana musanga batware nta ndibaza ko uh, utavuga ahanini ku- eh, cyangwa se byinshi ku bijyanye na ruswa mu gihugu cy'u Burundi ariko hari ingingo yaravuze jean marie ngo ahari ubukene ngo ruswa ntihabura
Eh, ntabwo nakwemeranya nawe kuko eh, kugira ngo ruswa iranduke ni ubushake bwa politiki icyo ni cyo cya mbere ikindi ni imiyoborere amategeko Eh, ngarutse wenda nko ku gihugu cyacu ku ntambwe twateye aho tugeze ndetse n'aho twifuza kugana tuvuze nko kuri polisi y'igihugu cyacu bafite ishami ryihariye rishinzwe gukumira no kurwanya ruswa umupolisi wese wishoye muri ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo ahita yirukanwa mu kazi amategeko yabo arabibemerera iyo rero abantu bashyizeho ingamba kandi zigashyirwa mu bikorwa nta kabuza umusaruro uragaragara ikindi ni uko iyo ushatse guha nk'umupolisi ruswa hari igihe ahita agufata imibare itugaragariza ko abashaka guha abapolisi bacu ruswa eh, bashaka kubashyira mu mutego wenda kugira ngo babahe serivisi cyangwa se ibindi imibare igenda yiyongera ni ukuvuga ko biriya byose bishingira ku gukunda igihugu ndetse n'i- n'ikintu twakwita ubwangamugayo integrity kuba umuntu anyurwa n'ibyo afite ariko ntuvu- ntushake kunyura mu nzira y'ubusamo kugira ngo utunge ibintu mu gihe gito wabonye mu buryo butemewe n'amategeko
Ah, bwana musanga batware ndimo ndareba ah, ibikubiye muri iki cyegeranyo cyanyu ahanini ah, nko- nk'uko- eh, iki- ibigaragara urupapuro mfite ni urugaragaza uko ibihugu byo muri afurika y'uburasirazuba ah, byitwaye cyangwa se byifashe mu bijyanye na kiriya cyegeranyo Ah, u rwanda ruri ku mwanya wa mirongo itanu igihugu cyiza hafi y'u rwanda ni tanzania ku mwanya w'ijana na cumi na gatandatu kuba mufite abaturanyi bavugwamo ruswa ah, byo ntago bibangamira ah, gahunda zanyu muba mufite zo kugira ngo mukemure murandure ruswa
Eh, hari aho bitubangamira igihe nk'abacuruzi bacu wenda bagiye gukorera ubucuruzi mwa biriya bihugu cyangwa se eh, berekejeyo ku mpamvu runaka kubera ko ruswa ni icyaha ndengamipaka ariko hari uburyo duhurira hamwe duhurira nko mu muryango uhuza ibihugu bya afurika y'iburasirazuba aho dufatira hamwe ingamba ndetse bamwe bakereka abandi udushya bafite eh, mu bijyanye no gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyabo hakagira ibyo bamwe bagenda bigira ku bandi Eh, ntabwo bibu- ah, hari abaza kudusura eh, bakareba amategeko yacu bakareba imikorere eh, bakareba uburyo twigisha eh, uburyo dukora ubukangurambaga ibyo byose rero iyo baje batugana cyangwa se duhuye mu nama mu zo duhuriramo haba ku rwego rwa afurika ku rwego rw'isi mu rwego rw'akarere tubiganiraho ariko nk'uko ubivuze eh, abacuruzi bacu rimwe na rimwe iyo bambutse igihugu cyacu ntabwo gikora ku nyanja iyo bagannye eh, mu bihugu duturanye hari ubwo bahura ah, n'ikibazo cya ruswa ku buryo bugaragara ariko inzego zibiganiraho
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc kuri telefoni turi kumwe kandi na ezeri mwiriwe neza mwiriwe ezeri
mwiriwe neza uri hehe
ni mu gisagara cya bujumbura ikibazo cyawe
washaka kubaza uwo mutumire Mm.
ni igiki bariko barakora kugira ngo barandurane ruswa n'imizi
Ah, ndibaza ko utatangiranye natwe muri iki kiganiro ariko byinshi yagiye abivugaho bwana Muki- musanga batwara gerageza mu magambo ha- magufi cyane u- usubize iki kibazo cya ezeri i burundi Eh, ndagira ngo nshimire rugeri ikintu cya mbere dukora ni ukwigisha abaturage bacu bakagira indangagaciro tugahera ku rubyiruko kubera ko ari bo bayobozi b'u rwanda rw'ejo ikindi dukora ni iyubahirizwa ry'amategeko atanoze tukayavugurura nk'ubu nababwira ko kuri ubu ngubu turi kuvugurura igitabo cy'amategeko ahana ibyaha icyo dukoresha cyasohotse mu igazeti ya leta ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na cumi na kabiri turi kuvugurura amategeko kugira ngo tuyahuze n'igihe kubera ko ruswa igenda eh, iha- i- ihindura amasura ikindi ni uko abanyarwanda bamaze gutanga ibitekerezo binyuranye kuri ruswa ku byo basabye ko icyaha cya ruswa cyaba icyaha kidasaza hari ubwo umuntu ashobora kwishora muri ruswa niyo bifitanye isano nayo akambuka umupaka akigendera hanyuma agategereza wenda ko habaho ubuzime bw'icyaha ni ukuvuga ko igihe cyose wazira amategeko aba ahari ni icyaha kidasaza wakurikiranwa ikindi dukora ah, ni ugukangurira abanyarwanda bose eh, gutanga amakuru Eh, ndetse eh, no gushishikariza abacamanza ibyerekeranye eh, na biriya umuyobozi wa taransiparensi yavuze kugaruza umutungo o, wakomotse kuri ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo igihe umuntu yahamwe n'icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo Ah, nanone ku wa gatatu mwagaragaje icyifuzo cy'uko hashyirwaho urukiko rwihariye rwakurikirana gusa abaregwa n'ibyaha bya ruswa ni kubera iki mwifuza ko urwo rukiko rwajyaho
urebye iki uyu ni umwanzuro wafashwe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na cumi na kabiri eh, yari ingingo ya kane Eh, inama y'abaminisitiri yemeje politiki y'igihugu n'ingamba zo kurwanya ruswa n'ibindi byaha bifitanye isano nayo iyo nama rero ku byo byeme- kwemeza iyi politike muri iyo politiki harimo ko hagomba gushyirwaho ruriya rukiko ntabwo ari igitekerezo gishya ikindi navuga ni uko mu nshingano z'urwego rw'umuvunyi ni uko dukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'iyi politike yo gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu
hanyuma se ah, uru rukiko murabona rushobora kuzajyaho mu minsi ya vuba iri imbere
turaganira n'inzego zibishinzwe kugira ngo barebe uburyo rwajyaho uko tubitekereza ni nk'urugereko rwihariye niko mbitekereza igihe hari eh, imanza za ruswa ibyaha bifitanye isano nayo cyangwa se ibyaha bimunga ubukungu abo bacamanza bajya baterana izo manza bakazica hanyuma wenda bakaba basubira ku yindi mirimo yabo igihe eh, nta nta manza zishobora kuba zihari mu rwego rwo kwirinda gusesagura umutungo kubera ko gushyiraho urukiko urumva ko bisaba ah, abakozi benshi cyane ikindi ni uko abo bacamanza baba ari abantu babizobe- babizobereyemo babihugukiwemo nk'uko bizwi nko mu mwuga w'itangazamakuru haba hariho abashinzwe gutara no gutangaza inkuru za politike inkuru zerekeranye na siporo inkuru zerekeranye n'ubukungu twumva ko hagombye kubaho n'abo bacamanza bihariye bashinzwe guca imanza za ruswa ah, n'ibyaha bifitanye isano nayo ndetse n'ibyaha bimunga ubukungu ese bwana clement musanga batware kuba igihugu kiza mu myanya ya mbere mu bihugu birwanya cyangwa se ah, bitihanganira ruswa ni izihe nyungu nk'u rwanda rukura muri izo ngamba
inyungu ni nyinshi cyane harimo umutekano harimo ishoramari kuko ugiye gukora ishoramari ukavu- u- akenshi urabanza ukareba uti ese ninjya gukora ishoramari mwa kiriya gihugu umutungo wanjye ntabwo uzahatikirira ese amategeko arubahirizwa izo ni zim- zimwe mu nyungu ikindi kugira abaturage b'inyangamugayo niba uri gukora ishoramari uzabona abakozi b'inyangamugayo ba- mushobora kuzakorana batazakwiba cyangwa se nugira n'ikibazo inzego zizagutabara ibyo byose rero eh, byoroshya ishoramari byoroshya iterambere ry'igihugu niyo mpamvu mubona ibihugu by'amahanga byinshi biza kwigira ku rwanda natwe dufite aho tujya kwigira ku bindi bihugu ariko ibyo byose tukaba tubishimira ku miyoborere myiza ndetse n'ubushake bwa politike biri mu gihugu cyacu
mu kanya iyo urebye nka somaliya somaliya ifite amanota icumi ku ijana ugereranyije rero umutekano wo muri somaliya ukavuga uti wenda abantu bahitishijemo somaliya cyangwa se n'ikindi gihugu urumva ko ntawajya gukora eh, ishoramari rigiye ku bantu bafite amanota icumi hari aba- bari hejuru
mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cya none ariko mbere y'uko dutandukana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ishusho mushaka ko ah, kwibonamo cyangwa se icyegeranyo gishya n'igisohoka umwaka utaha u rwanda murifuza ko ruzaba ru- ruhagaze gute
twebwe twifuza kuba igihugu cya mbere muri afurika kirangwamo ruswa nkeya niyo ntego twifuza kubera ko ubushake bwa politike burahari inzego zaruba- zirubatse amategeko arahari abaturage bacu turakomeza kubigisha tubakangurira ah, kugira uruhare mu gukumira no kurwanya ruswa kubera ko iyo habaye ruswa dufata urugero niba ari kubaka ivuriro cyangwa se umuhanda twese bitugiraho ingaruka nk'abaturarwanda ni ukuvuga ko tugomba gutahiriza umugozi umwe gukumira no kurwanya ruswa bikaba inshingano ya buri muturarwanda wese
urakoze cyane bwana clement musangabatware ni umuvunyi wungirije w'u rwanda ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane Ah, mu gusoza bwana musangabatware ubutumwa bwa nyuma mu bijyanye n'iyi politiki yanyu mufite yo guhangana no kugerageza kurandura ruswa
Eh, ubutumwa ni ugushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu eh, ku bushake bwa politiki eh, ndetse tugashimira abaturarwanda bose uburyo dufatanya mu gukumira no kurwanya ruswa tugashimira kandi inzego dufatanyije muri uru rugamba zaba inzego za leta inzego z'abikorera eh, dufatanyije muri uru rugamba rwo gukumira no kurwanya ruswa ni ukuvuga ko nidukomeza ubufatanye tukongeramo imbaraga twese amategeko aho tubona igihugu tukayavugurura nk'uko turi kuvugurura igitabo cy'amategeko harimo ibyaha mu rwanda tu- bya byaha tukabiziba tukongera ikoranabuhanga mu mikorere nababwiye ko hari itangwa ry'amasoko hakoreshejwe ikoranabuhanga ryatangiye mu gihugu cyacu uru rugamba tuzarutsinda tube igihugu eh, kitarangwamo ruswa tuze mu myanya y'imbere nk'uko hari abaturi imbere twifuza kuza mu ba mbere ubu birangwamo ruswa nkeya
clement musangabatware umuvunyi wungirije w'u rwanda turagushimiye cyane aka kanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika ngo tuganire
nanjye ndabashimiye kuko n'ikindi gihe cyose muzifuza ko tuganira turahari eh, kubera ko itangazamakuru eh, ni umuyoboro udufasha kugeza ibitekerezo byacu ku baturage murakoze urakoze nawe nshimire namwe inshuti mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika
uzwi nawe utazi ko ngukunda ariko urabarusha bose dufite ibanga twisangije n'amateka yanjye nawe bububu hari ubwo bitari gushoboka cyangwa se inzira zigatandukanayo eragura uwanjye hoya nawe agusimbura ibyiza twabibayemo ibibi bitubinyuranamo njye nawe turakomeje na n'ubu turakomeje njye nawe hazi ibyiza hazi ibibi njye nawe tuzakomeza ibyacu mfata umwomese y'ubu nanjye sindekura be Oh, yeah. Njye nawe yeah. ups and downs so zihoraho you turi mu rukundo it's normal ngukundira ko tuzicamo tugakomezanya nemera ko wari icyari icyo cyose uba igihe turi kumwe my baby wenda nzitanga ntakubeshye sinaba udahari uruko bukeya mbera mushya bikantera gukomeza ubuzima
Muhire Jason, the promoter. Yeah.
mfite ibanga twisangije n'amateka yanjye nawe bububu hari ubwo bitari gushoboka cyangwa se inzira zigatandukanayo eragura uwanjye hoya nawe agusimbura ibyiza twabibayemo ibibi bitubinyuranamo njye nawe turakomeje na n'ubu turakomeje njye nawe hazi ibyiza hazi ibibi njye nawe tuzakomeza ibyacu mfata umwomese y'ubu nanjye sindekura be Oh, yeah. Njye nawe yeah. Njye nawe ups and downs so zihoraho you turi mu rukundo it's normal ngukunda ko tuzicamo tugakomezanya nemera ko wari icyo ari cyo cyose uba igihe turi kumwe my baby wenda nzitanga ntakubeshye sinaba udahari uruko bukeye umbera mushya bikantera gukomeza ubuzima
muhire jason the promoter